ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ikaze kuri radiyo yanyu dususuruke nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndagera nti mwabonye ijuru ritanga umwezi abo turi busurukane mu masaha ari imbere reka ngere nti mwirirwanya amahoro n'amahirwe banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika ni ngiye byiza n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri iyi gahunda ya dusuruke y'uyu munsi gahunda ya dusurukiye y'uyu munsi iraba igizwe n'ibice bibiri igice cya mbere kiribanda ku ndirimbo nyafurika zigezweho naho igice cya kabiri turi bageze ikiganiro twagiranye n'umwe mu bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika wifuje kudusangiza inganzo ye mu buhanzi bw'umuziki izo ngoma rero zinikije akaba arizo zibimburiye gahunda ya dusurukiye y'uyu munsi akaba ari za one blood mu ndirimbo ye yitwa warakata
What I got, what I got, what I got.
yari wani buradi ikomoka mu gihugu cya namibiya mu ndirimbo ye yise warakata reka dukomeze twakira shenkin shuga ari kumwe na cek cek na burayizi mu ndirimbo yabo bise kontamako barakoze shenkin shuga na cek cek na burayizi mu ndirimbo yabo yitwa kontamako ni gahunda yadusurukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dukomeje twakira ice prince afatanyije na tekino mu ndirimbo bise make up your mind
dollar. Six figure brother with a puffy collar. Big benzo with the lights for corner. Multi gunner, icy gunner. Turn up the place from just the cano. And I mean even downtown Monte Carlo. Desperado, Mercy Lago. She say she like the kind guys where they spend money. No be audio money where they end funny. Just last week, my guy they form billionaire. When police came, I swear he guys disappear. Yeah, I'ma make up your mind. If you two they fight, I'ma break up on time. Life no be play to survive, no be crime. But at least I can talk till you try. Try.
abo bari ice prince afatanyije na tekino muri iyi ndirimbo yabo bise make up your mind aba basore bakaba bakomoka mu gihugu cya nigeria nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndetse n'abari butwumve mu masaha ari imbere ndabibutsa ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika itangariza i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi usibye kudukurikira kuri radiyo mwadukurikira no kuri interinete mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa dususuruke ikaba ikomereje ku ndirimbo ya tekino yitwa enjoy
Person wey no person, you no dey give person. If you want no person, you no go force person. Yo. Uh, I know they sick, you wan give me medicine. I get money, oh, you wan help me spend my money. Ah, allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you. Oh, yeah. I'm a winner. I'm a winner. Just believe that I'm a winner. I said just believe. I'll never do it like you do it. Just believe I'ma do it, do it. Yeah. Let me do it like I do it, how I do it. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me, allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, my mama. Oh, my mama. If you know what make you happy, oh, something go do you. Something go do you. Yeah. Water go show you. Thunder go yum on you. Something go do you. Something go do you. Water go show you. Something go
arakoze nanone tekino kudusurutsa muri indirimbo ye yise enjoy akaba ari nayo ndirimbo isoza igice cya mbere tukaba tugiye mu gice cya kabiri bebi iyo ndabye mu maso yawe eh, nkanareba imico yawe urakaziranenge mpa sinzi kimuzira i wanna make you me know i breathe you make you forget yeah ni Icon Music uyu munsi muri studio ya mirongo ine na kane hano ku ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni twakiriye umuhanzi Icon muzika ubarizwa mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru ho mu rwanda akaba ari umukunzi wa radiyo ijwi rya amerika bityo akaba yifuza gusangiza abanywanyi bayo inganzo yo mu muzika ikaze Icon muzika nkundira ngo usabe kwibwira abatwumva uwo uri we mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu yego ubusanzwe amazina y'ababyeyi nitwa nizeyimana jean de dieu nkaba mfite imyaka makumyabiri n'ibiri mu buryanye mu bijyanye n'umuziki ah, nkoresha izina rye- rya Icon muzika n'ubundi Eh, urakoze cyane Eh, ariko mbere y'uko dukomeza nifuzaga ko twumva imwe mu ndirimbo zawe cyane cyane wese poropozo nyuma yaho turakomeza ikiganiro
Baby iyo ndebye mu maso yawe hey, ntanareba imico yawe urakazira n'ingema sinzi ikintu uzira I wanna make you my love I please you I make you forget please baby ni kenshi njyangu ubona urira ubabazwa nuko nakutagira Babe, you try me, no regret ndashaka kugusubiza ibyo watswe nkagukunda urukundo wifuza mama bebe sinza gutera amarira ngaho mvumbatira urukundo we dufatane amayira dufatane amayira ngiye proposo proposo bebe ngiye proposo yeah, yeah, proposo Just be my lady. I hate to see you cry. Remember my first time when I look you in your nawe. Ibyara amaso ni avanze n'amarira azenga mu maso. I wanna make you the best woman ah, in the world, in the world. ndashaka kugusubiza ibyo watswe nkagukunda urukundo wifuza mama bebe sinza gutera amarira ngaho mfumbatira mu rukundo we dufatane amayira dufatane amayira ngiye proposo proposo bebe ngiye proposo yeah, yeah, proposo
uwo yari Icon muzika mu ndirimbo ye yise poropozo hanyuma Icon muzika wabwira abatwumva isoko y'inganzo yawe n'igihe waba waratangiye kwiyumvamo ko igihe kigeze cyo gushyira inganzo yawe mu ngiro isoko y'impano yanjye n'ubundi um, nirefera kenshi muri rusange kuri sosiyete Uh, ariko nari nahereye ku kijyanye n'urukundo uh, rw'abantu babiri cyane ko ndi urubyiruko n'ubundi kandi uh, ahanini usanga urukundo uh, rutangirira n'ubundi mu rubyiruko mu myaka tuba turimo so usibye ko um, n'ubundi nk'umuhanzi ntabwo nkora ku rukundo gusa hari izindi ndirimbo mfite muri studio uh, zivuga ku buzima busanzwe ku mibereho y'abanyarwanda cyangwa se n'abandi banyafurika muri rusange naho i- i- inganzo uburyo yaje uh, navuga ko natangiye kwiyumvamo impano icyo gihe nigaga uh, segonderi niga nko mu wa gatanu gutyo bari za bibiri na cumi n'umunani ubu wari mu myaka nka za cumi n'irindwi wenda n'itandatu gutyo yego mo- eh, mo gutyo Eh, urumva nibwo impano niyumvishe ko ihari gusa nyine najyaga ndirimba kwa kundi uririmbana n'abantu wenda muri ga- mu gakundi k'abantu bakambwira ati urabizi eh, ariko nyine siniyumvemo ko mbizi ahubwo naje kwitinyuka eh, hari amarushanwa yigeze kuba ahantu ndayitabira birangira ari njye yatsinze Ah, nza kubona ko n'ubundi iyo mpano ihari ni iki kindi wumva abakunzi badusurukiye hano kuri radiyo ijwi rya amerika bakwitezaho mu minsi iri imbere ni iki bahishiwe icyo bahishiwe bahishiwe ibintu byinshi ah, nk'ubu mfite indirimbo nshyashya naherukaga iyitwa mayini ndayikurikiza indi ndirimbo nshyashya mfite yitwa bakwame Ah, nyuma yaho ubwo n'ubundi ngenda nsohora odiyo na videwo Oh, hari indi ndirimbo y'ubuzima busanzwe izahita ikurikiraho nayo odiyo na videwo urumva ko byagenda kose ngewe mbafitiye byinshi ni byinshi mbateganyiriza icyo nabasezeranya ni ukutazantererana bakagumya bakampa umwanya ah, kuko hari byinshi byo kuba hafite kandi bimeze neza reka dukomeze twumva iyi ndirimbo bakwame
It's Odino on the beat.
iyi ni gakombo ni ngiza k'abandi gusa uko biri ntimeze nk'abandi oba bebi bebi bebi nshimira umutima wanjye ndimo ndabira nacyo bitwaye ngabira mu ruganda ngaho ndamira aka gasitafu karanyica mpereza uyu muti niwo nemera bibaye ngombwa hano nanakambika abandi bacamo bagatambika tukarepeta tukanakanika bebi kuri njye watsinze tesite nagupanika dukore jesite mamiyo mamiyo mamiyo aho bigeze biranze yo injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame aka kanya amabanga yakatakate aha hano dukomeze tukate njye nawe tureke abo bakate reka hashye n'ubundi bwo uyu mubiri wafashe akadege ubwenge ntabwo ungize zesenye ni wowe dira umbona nyobora nyobora ah. ni wowe dira umbona nyobora nyobora ah. umutima wanjye ndimo ndabira ntacyo bitwaye ngabira mamiyo mamiyo mamiyo aho bigeze biranze yo injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame Unlimited records. Mamiyo, mamiyo, mamiyo. Aho bigeze biranze yo injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame
Eh, urakoze cyane icon muzika ubwiye abakunzi ba dususuruke ko bahishiwe ko mu minsi iri imbere hari ibyo uteganya kuzabagezaho kufite indirimbo uh, zitarasohoka ariko uh, zirimo zikinonosorwa kugira ngo zishyirwe ahagaragara indirimbo zawe nk'uko mm, twigeze kubikomozaho dutangira zibanda hanini ku rukundo mu ndirimbo zo mu minsi iri imbere hari ubundi butumwa wumva ushobora kuzasangiza abakunzi ba dusurike cyangwa abakunzi bawe hari indirimbo ah, yitwa ubumwe n'ubwiyunge Oh, na- na- nayanditse n'ubundi nshingiye wenda ku byi- byigeze bibaho wenda mu rwanda iwacu ahangaha Ah, ndeba uburyo wenda amateka yacu yagenze n'uburyo wenda abantu tubanye nyita ubumwe n'ubwiyunge iri muri studio iri gutunganywa ntirarangizwa ariko naririmbaho wenda gato ubumwe n'ubwiyunge ni umusingi w'iterambere mu banyarwanda rwanda ngo zituhebye abana bawe tugura inyuma tugukorera tuhagurugire twese icyarimwe turwanye ikibi dusubize inyuma iradayibone yadutekerejeho uduriga tukaminuza Yeah. ubumwe n'ubwiyunge ni umusingi w'iterambere mu banyarwanda ya urumva itandukanye wenda n'izo nari nsanzwe nkora z'urukundo urumva ni urukundo ariko rushingiye n'ubundi ku bumwe n'ubwiyunge ku mateka twagize igihugu cyacu cyangwa se n'ahandi wenda mu bindi bihugu Eh, urakoze cyane gusogongeza ah, abakunzi bawe kuri iyo ndirimbo eh, ikiri kunonosorwa ubwo igihe izasohokera izabageraho barahishiwe rero Eh, nkaba ngira rero ngo ngushimire cyane hari ubundi butumwa waba ufite cyangwa ikindi gitekerezo waba ushaka kugeza ku bakunzi bawe cyangwa abakunzi ah, badususurukiye muri rusange
aya abakunzi banjye navuga wenda bo maze kunguka ah, n'abakunzi b'ijwi rya amerika muri rusange nzi ko bari impande n'impande ah, bagumye gukunda ibiganiro n'ubundi by'ijwi rya Ame- rya amerika kuko ni byiza cyane nanjye ubwanjye ndabikurikira ikindi noneho umuntu umenya aka kanya cyangwa se abari basanzwe banzi ah, bakurikira imbuga nya- imbuga nkoranyambaga zanjye ni icon muzika n'ubundi yaba instagram facebook ah, twitter ah, ndetse na youtube bagakora subscribe kuri cano yanjye ahasigaye ibikorwa byo ni byinshi ngomba kugumya kubibaha n'ubundi
Eh, tugushimiye ukwigoma kwawe wagize ubwo watuboneraga umwanya wo kutuganiriza no kubwira abakunzi badusuruke uwo uriwe ubwo naho ubutaha igihe cyose uzashyira ibihangano byawe ahagaragara natwe bijye bitugeraho urakoze cyane yego ayikoni muzika murakoze cyane yego.
sinabikora eh, oya sinabikozwa gusiga sinabikora eh, oya sinabikozwa icyerekezo cy'ubuzima buzaza ese urabizi ko nifuza wowe wa munezero ujyuma mu ibanga ni wowe watumye mpitamo wowe oh mama
aha rero akaba ariho ingoma muri dusuruke y'uyu munsi zihumurije reka natwe dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararika mu kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru aho venise nshimiyimana azabagezaho agasaro ka buraga yari gedone cyubahiro ubashimira kuba mwitabiriye dusuruke y'uyu munsi kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe mukomeze kunogerwa n'impera z'icyumweru ubu ndakwinginze uko nasanze ari amakosa gusiga sinabikora eh, oya sinabikozwa gusiga sinabikora eh, oya sinabikozwa icyerekezo cy'ubuzima buzaza ese urabizi ko nifuza wowe wa munezero ujyuma mu ibanga ni wowe watumye mpitamo wowe